iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
urakoze edi mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'ubwongereza aho ku murwa mukuru w'ubwongereza i londres imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti yuriye abantu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ikomeretsa abatari bake hafi y'ahabereye iryo sanganya hongeye haracumitwa imbugita abantu babiri abajeje umutekano bavuga kandi ko bariko barahangana n'irindi sanganya nk'iryo nyene ryabereye mu bumanuko bw'igisagara ca londres bivugwa ko umuntu umwe ari we yahasize ubuzima yamara gushika ubu abajejwe intwaro ntaco baratangaza nta n'igitigiri kiramenyekana c'abakomeretse Theresa May umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yatangaje ko bafata ayo masanganya nk'ibitero vy'abiyahuzi ababibonye bavuga ko iyo modoka yazananye umuvuduko munini hicayurira abariko batambuka n'amaguru muri iyo micungararo ivyo bibaye atanindwi zibiri ziheze habaye igitero cabereye ahariko harabera igiteramo c'umurimvyikazi w'umunyamerikakazi ariana grande cahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri na batatu hano muri leta z'ubumwe za amerika habaye imyiyerekano mu bisagara birenga ijana na mirongo itatu na bitanu abari muri iyo myiyerekano basaba ko hakorwa amatohoza ataho ahengamiye ku bijyanye n'uruhara rw'uburusiya mu myiyamamazo ya perezida donald trump mu matora yabaye umwaka uheze iyo myiyerekano yitiriwe urugendo rw'ukuri yatunganijwe n'urunani rw'imigwi ishika kuri cumi n'indwi harimwo uw'abakenyezi hamwe n'umugwi wa demokrate wifuza ko ibintu bitera imbere muri amerika iyo migwi isaba ko hashingwa umugwi wigenga ujejwe gucungera amatohoza kugira umenye nimba amatohoza ariko arakorwa n'umugwi w'abashinga amateka afise ibyangombwa vyose vyo gukora ayo matohoza kandi ko ataho uhengamiye abatunganije iyo myiyamamazo basaba kandi ko perezida donald trump ashira ahabona ubutunzi bwiwe ivyo perezida trump akaba yarabihakanye akatari gake iyo myiyerekano ikurikiye iyari yabaye inyuma y'umunsi umwe perezida trump yaraye yimitswe ku mugaragaro mu mabanga y'umukuru w'igihugu umushyiranganje ajejwe imigenderanire n'ayari makungu wa sudani ibrahim gandur yabonanye na perezida abdel fatah el sisi wa misiri kuri uyu wa gatandatu inyuma y'iminsi mike habaye uruhagarara hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu ko ari bibiri ntacashikirijwe ku bijyanye n'uko ivyo bihugu vyoba bigiye gusubira guhanahana ibidandazwa yamara umushikiranganji wa sudani yasabye ashimitse ko ingingo zafashwe z'uko abanyagihugu bakoresha impapuro z'ingenzi hagati y'ivyo bihugu zotoregwa umuti mwamenya ko perezida omar hassan al bashir murantunga yagirije misiri mu kwezi guheze ko ifasha abagwanyi bari muri sudani y'ubumanuko hamwe n'i darfur mu kubaha imiduga y'ingwano ivyo birego vyose perezida abdel fatah el sisi wa misiri arabihakana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'uwo mubonano ibrahim gandur yavuze ko ibigoye gucungera ibire ibi, ibibera ku mupaka wa sudani vyose bivuye ko ico gihugu gifise imipaka minini cyane yamara avuga ko hari akigoro kariko karakogwa bafatikanije na leta bafatikanije na leta ya sudani igihugu bihana umupaka mu ntumbero yo kubuza imigwi y'abiyahuzi kwinjira abantu barenga cumi baguye mu gitero cyabaye kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa afghanistan kabul ivyo vyabereye hariko habera amaziko y'umuhungu w'umukenguzamateka yapfiriye mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatanu muri ico gisagara abategetsi batari bake bo muri leta no mu nama nshingamateka bari muri ico kibanza icyo gitero kibaye inyuma y'imyiyerekano yari yabaye ku munsi wa gatanu yihitana abantu bane mu gihe abapolisi bariko barasa hejuru bashwiragiza abari muri iyo myiyerekano i kabul iryo shavu y'abanyagihugu ryongerekanye inyuma y'igitero cyabaye ku munsi wa gatatu gihitana abantu bashika kuri mirongo icenda gikomeretsa n'abandi amajana ane na mirongo itanu abakoze iyo myiyerekano basaba ko umutekano wokongererezwa muri iyo myiyerekano abanyagihugu baraturiye amafoto ya perezida ashraf gani bongera basaba ko leta itanga imihoho mwamenya ko gushika ubu atamurwi n'umwe uriyitirira ivyo bitero vyose muri siriya abagwanyi bakorana n'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika batangaje ko biteguye gukora ibitero mu ntumbero yo kugaruza igisagara ca raka gisanzwe ari wo mugwa mukuru w'umuhari wa leta ya kisilamu ivyo vyatangajwe n'umuvugizi wabo w'abo bagwanyi nuri mahmud mahmud yemeje ko ibiheruka gutangazwa n'abategetsi mu gisirikare ca amerika ku bijanye n'uko abo bagwanyi bigije yabo umuhari wa leta ya kisilamu ku birometero bitatu uva muri ico gisagara mu ntumbero yo kwitegura gufata ico gisagara igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika caratangaje kandi ko kimaze gutanga ibigwanisho hamwe n'imiduga y'ingwano kuri abo bagwanyi ico gikorwa kikaba carateye impari zitari nke hagati ya turukiya na amerika bivuye ko turukiya ifata abagwanyi nk'umugwi w'abiyahuzi inama y'umutekano ya onu yarasubiye kugabisha igihugu cya korea ya ruguru kuri uyu wa gatanu ku bijyanye no guhagarika ibitero byacu vya nucleaire ivyo vyakurikijwe no kongereza abantu cumi na bane ku basanzwe bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano hamwe n'amashirahamwe ane ibihano vyafatiwe abo bantu bijanye no kwakwa impusha zo gufata ingendo hamwe na hamwe mu matungo yabo
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko tubigenza buri gihe iyo dutangiye ikiganiro ejo nitwa Crispe Mizero mbahaye ikaze mu kiganiro cya none aho Roger Nigena ari we uhagarariye iki kiganiro
ukundana n'umuntu uyu munsi ejo bikaba byarangiye kandi bikagushiramo iyo ubanye n'umuntu rero wiyita ko uri mu rukundo ngo ngo ntabwo urebe imitungo iyo mugeze mukabana umwaka w'imyaka ibiri ibyo ngibyo wita urukundo bita bishira
ngira icyo mvuga kuri bagenzi bacu ku bintu barimo kuvugaho ibijyanye n'imitungo n'iki n'iki kubaka ingo barimo kubibona mu buryo bw'inyungu
aya majwi ni y'abanyeshuri biga muri kaminuza turi bugarukeho mu kanya ngira ngo murabyumva ko uyu munsi tugiye kuganira ku muryango ariko turibanda ku guhitamo uwo muzabana bamwe bati twashingira ku rukundo abandi bati twashingira ku butunzi cyangwa ibintu ngira ngo murabizi ko bibaho kenshi cyane hirya no hino mu miryango aho imiryango ibana ariko igahora mu makimbirane ashobora kugera ku ihohoterwa ndetse n'uburenganzira bwa kiremwamuntu bukaba bwahatikirira ese mwebwe tugiye kubana muri iki kiganiro mubona hagati y'urukundo ndetse n'ibintu cyangwa ubutunzi umuntu ugiye kurushinga yakagombye gukurikiza iki angira ngo murabizi ko ibitekerezo byanyu ari umusanzu ukomeye mu kudufasha gusakaza ubutumwa agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima ntubibasha ese niki naguhaye uwe yaguhaye ukaba ugiye nubwo ugiye ndacyagukunda uzambabarire ujye umvugisha wenda gusa
adutangira ikiganiro reka twibutse ko ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango ejo youth eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro bityo bumwe mu buryo tubigenza ni ukwegera abaturage by'umwihariko urubyiruko ndetse n'abanyeshuri bakadusangiza ibitekerezo byabo ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho iyi ni nayo mpamvu bagenzi bacu lazare buregarege ndetse na maxime rindiro banyarukiye muri kaminuza ya iniraki nuko bajyana ikiganiro kirambuye n'abanyeshuri biga muri iyo kaminuza yabayeho kuva mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi reka ndeke kwizimba mu magambo maze mbareke mukurikira ikiganiro mpaka kigamije kungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko nakomojeho yo guhitamo uwo muzabana hashingiye ku rukundo cyangwa ubutunzi turagaruka nyuma gato ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm kuri uyu munsi turi muri kaminuza ya emirake kampisi ya kigali akaba ari mu makaminuza yigenga ya hano mu rwanda aho tugiye kuganira n'abanyeshuri bahiga ariko mbere y'uko mbaha umwanya reka mbanze mbabwire icyo tugiye kuganiraho gushakana nta rukundo ni kimwe mu biteza amakimbirane mu ngo ibi bigateza impfu za hato na hato zitunguranye hirya no hino mu gihugu nk'uko dusanzwe tubyumva mu bisanzwe ibi n'ibindi ni byo tugiye kuva imuzingo hamwe n'abanyeshuri turi kumwe njye ugiye kubagezaho kino kiganiro nkaba ndi razaro buregarege reka mpe umwanya abo tugiye kuganira ndahera ibumoso bwanje banyita bazimya jimmy nkaba niga muri fac- ah, faculty ya economic and sciences and management department ya finance tukaba twemeza neza yuko ah, umuntu agomba gushingira ku mutungo mu gihe ahitamo uwo babana kubera ingingo zikurikira harimo nk'imibereho myiza y'umuryango n'abana mu gihe kizaza bikaba ari intandaro rukumbi abantu bagomba gushingiraho kubera ko nk'urugero ntabwo umuntu yateganya uwo ba- bazabana cyangwa se gukora mariage ata- atareba imbere ukuntu bizaba bimeze yitwa david batarengaya nkaba niga mu mwaka wa kabiri muri faculty ya economic sciences and management muri department ya economics ya murakoze cyane njye nitwa kwizera sylvie niga hano muri mirake niga mu wa gatatu muri faculty ya environmental studies department ya emergency and disaster management Mhm, reka ngaruke no ku rundi ruhande ruri iburyo bwanjye Nitwa Ingabire Ange niga mu mwaka wa kabiri muri Faculty of Computer Science and Information System muri Department of ISM Information and System and Management.
nanjye ni grace mugenzi nkaba ndi muri faculty ya economic science and management muri department ya finance gasabita ivani nkaba niga muri indake mu mwaka wa kabiri muri fakulti y'amategeko
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
umuntu iyo agiye gushaka hari ibintu byinshi areberaho ariko umunsi turibanda ku butunzi ahanini ndashaka guhera iburyo mubanze mumbwire kuko mwahisemo kwicara muri urwo ruhande nk'uko nk'uko eh, isomo ry'uyu munsi cyangwa intego y'uyu munsi ivuga ngo ese nigute abantu bashakana bagendeye ku butunzi bikaba ari kimwe mu ntandaro zishobora gutera amakimbirane mu ngo twebwe rero twaje turi kuvuga yuko ibyiza atari ugushingira kuri ubwo butunzi cyangwa se kuri uwo mutungo kugira ngo mubashe kubaka twabonye ibirimo guteza impagarara mu muryango muri ino minsi ni ibintu bishingiye ku butunzi abantu barashaka batari ku rwego rumwe rw'ubutunzi ejo ukumva ngo batandukanye ejo ukumva ngo umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo bitewe n'ubutunzi bafite butandukanye bitewe n'ibyo umwe ibyo yaje akurikiye ariko umuntu aramutse aje ashingiye ku butunzi mwabyumvikanyeho neza mwafatanya mu kubaka ejo hazaza heza
rero reka dukomeze n'ikiganiro cyacu ntangire mbabaza ingo z'iki gihe mubona zubakiye kuki ndahera kuva avuga ko mudakwiye gushingira ku butunzi muge muge guhitamo muzashaka anje biterwa n'uko barwubatse Eh, bamwe barwu- bashingiye ku butunzi nk'uko mwakomeje kubigarukaho abandi bashingira ku rukundo nicyo cy'ingenzi cyane Eh, abandi baba bafite impamvu zitandukanye zo kugira ngo bubake urugo ba- bashakane bubake urugo ariko bibiri by'ingenzi bamwe bashingira ku butunzi abandi bagashingira ku rukundo hari icyo mubivugaho mwebwe ibyo amaze kuvuga njye ntabwo mbyemera kubera ko iyo urebye muri iki gihe u- ingo nyinshi zishingiye ku, ku mitungo kuko niba ukunze umuhungu ikintu cya mbere ureba ntabwo ureba ngo arankunda kuko kuri iki gihe nta rukundo rukibaho Un- umukobwa cyangwa umuhungu arareba se runaka yarize se runaka afite akazi ibyo ni byo bya mbere umuntu abanza kwibaza mbere y'uko ana- anagira urwo rukundo sirivi anje ndabona yabihakana Mm, impamvu nari mpakanye ibyo avuze ni uko avuze ngo ntabwo yemeranya nanjye ariko yisubiramo aravuga ngo ingo nyinshi ariko si zose ahubwo nicyo nashakaga gukosora nta kindi ni ukuvuga ngo ngewe uko bimeze cyangwa uko mbibona nkurikije n'iminsi ya none turimo birashoboka ko mbere abantu bajyaga bubaka bashingiye ku rukundo ibyo birashoboka ariko muri iyi minsi ya none iyo turebye n'iterambere tuba turiho ntabwo wajya wava nk'aho ujya gushaka umuntu w'umukene kandi hari byinshi cyane ukeneye kugira kugeraho ukeneye kubyara abana kandi abo bana bawe ntabwo uzababyara ngo bagire bajye hariya babure kwiga bajye baburara bajye babwirirwa kuko ngende mbona ingo nyinshi cyane abana baburara bakaburara iminsi itatu iminsi ine ibyo bintu rwose ntabwo ari nge ntabwo nabyihanganira
ngira icyo mvuga kuri bagenzi bacu ku bintu barimo kuvugaho ibijyanye n'imitungo n'iki n'iki kubaka ingo barimo kubibona mu buryo bw'inyungu kubera ko mu mpamvu ya mbere na mbere ituma abantu bashaka ntabwo ari ugushaka amafaranga ntabwo ari ugushaka imitungo ni ugushaka umuryango bisobanuye iki ibyo ngibyo niba ari ugushaka umuryango imitungo izanyuma mukazabaho gute tukazabaho gute ubwo nagira ngo nsubize icyo kibazo uburyo twazabaho tugiye kureba imiryango iriho hano mu rwanda yose si uko ikize kubera iki imiryango iri mu rwanda hano hose idakize ariko ikaba ibaye nk'umugabo n'umugore ni ukuvuga ngo hari izindi hari ubundi buryo bwose buhari mu buryo abantu babaho mwakora mukagira iyo mitungo mukayibona ku bwinshi mwakoze mwafatanyije ariko ibintu byo gushingira ku nyungu bubaka imiryango reka tabirinde ndabona hari ikintu agiye kukubwira murakoze murakoze ku bushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'umuryango mu rwanda bwaje kwerekana amakimbirane menshi yo mu ngo abantu bashakana bubakiye kuri icyo kintu bita urukundo bagera igihe ni nko kwambara inkweto bagera igihe gasa nkaho igeze igihe igasaza bagera igihe bagasa nkaho barambiwe bamara kurambirwa bagatangira amakimbirane mu muryango abantu byaje gukorwaho ubushakashatsi basanga ingo zo mu byaro zo mu byaro inyinshi zihorana amakimbirane kubera ko bashakanye bashingiye ku rukundo bashingiye ku rukundo bagashaka nta butunzi bafite bagashaka bumva ko bazubaka barangiza kunanirwa kubaka bigatuma bagira amakimbirane ariyo aturukamo za mfu tujya twumva umugore n'abagabo bicana abana bicana basaba iminani iwabo ariko mu buryo bwo gukemura icyo kibazo turamutse dushatse twese dufite umutungo twakwita ku burere bw'abana bacu bukarushaho kuba bwiza yesi ku rundi ruhande ndabona yicaye mbere bashingiye ku rukundo baruha maze rumaze gusaza biba ngombwa yuko basenya bakakazamo ayo makimbirane ni uko urwo rukundo rwashaje ariko ruramutse rudashaje of course nawe wivugiye yuko ari ukubera urukundo bashakanye narwo yaramukunze barakundana barabana umwe ashaka amafaranga yamara kuyageraho akitaza mugenzi we urukundo ntirube rukiri hariya ahubwo akajya kureba ba bandi bahuje amafaranga nk'uko mwabivuze bigatuma asenya umuryango we yubatse imbere ahubwo ngewe nakurikiza icyo yiva yavuze mbere aravuga ati ikintu cya mbere umuntu yagakwiriye gushingiraho ni uko yashingira kubaka icyo ari cyo
ukundana n'umuntu uyu munsi ejo bikaba byarangiye kandi bikagushiramo iyo ubanye n'umuntu rero wiyita ko uri mu rukundo ngo ntabwo urebe imitungo iyo mugeze mukabana umwaka w'imyaka ibiri ibyo ngibyo wita urukundo rubita bishira noneho icyo gihe iyo bimaze gushira none nta n'umutungo uhari muhita mutangira kuryana buri wese agatangira gucupa noneho iyo hari umutungo murakomeza mukabana icyo gihe mushobora na rwa rukundo rwanyu murimo kuvuga ngo wenda mwashinja ku rukundo mushobora kurumenteyininga mukurikije imibereho myiza muba mufite sirivi reka gato numve garase ndabona hari icyo ashaka kuvuga njyewe nashaka kubaza sirivi nshimye ko wenda avuze ko urukundo rushira esike ibintu byo ntibishira iyo mwese mukora mwese mufite wa mutungo mwazanye mugakunda muwubungabunga muwukorera nta mushira ariko urukundo mwazananye mu rugo urugo rurashira bitewe n'uko nta cyo kurusasira gihari ahubwo ndabona iyi gurupe ya bagenzi bacu barimo baritiranya ibintu ibintu birashira ariko urukundo ntirushira reka mbaze tugendere ku byo tubona amategeko y'u rwanda ni ahantu abantu bajya gushakana bigasaba ko habanza kuza imitungo imitungo myiza nawe ariko icyangombwa ni kimwe ni uko abantu babiri baba bemeranyije ko bakundana nicyo kintu cya mbere ni ukubera iki muri iyi minsi niba abantu bajya kubaka ingo bashingiye ku rukundo kuki hari abantu tubona bajya mu ngo bakamarana ukwezi kumwe amezi abiri bakaba baratandukanye ni ukuvuga ngo umukobwa arifata afite undi muhungu wenda bakundana ku ruhande ukagenda wa wundi kubera ko ibyo ngibyo ushobora kugenda ubyita urukundo cyangwa na leta ikabemera mugasezerana ubyita ko ari urukundo ariko ntabwo ari urukundo ruba rukujyanye so niyo mpamvu rero nkubwira ngo twebwe tugomba kureba kubanza kureba kuko ntabwo wagenda ngo ujye kuburara ntabwo wagenda ngo ujye kwambara ubusa ujye kwira ubusabiriza kandi ingero nyinshi ziragaragara abantu barimo kuvuga ngo kugira ngo twubake umuryango nuko twagendera ku mafaranga nibaza ese iyo ugiye kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ngeze mu gihe cyo gushaka umuntu twabana uragenda ukabona imodoka cyangwa uragenda ukabona umuntu icya mbere ni urukundo kugira ngo ukunde umuntu iyo urebye umuntu umuntu wenda akaza aka- aka- akakubwira ndagukunda n'ibindi bye- bintu byinshi mu mutwe wawe cyangwa mu mitwe ya benshi ku ngero mfite urabanza ukareba ese uriya muntu kwanza urabanza ukamureba ese uriya muntu ukabanza ukareba ukuntu yambaye kwa- ukuntu ameze kuko ntabwo wabona umuntu avuye hariya mu murima ngo aze kubwira ngo ndagukunda ngo uhite ushiduka urabanza ukareba ese uriya muntu yambaye ati inkweto yambaye ipantaro yambaye imeze ite ishati yambaye noneho nyuma yaho u- ugenda noneho buhoro buhoro muri wowe mu mutima waba ubizi neza ko ibyo bintu tuvugishije ukuri uba ubizi neza ko ibyo bintu urimo kubirebaho ukabireba ukabireba wasanga afite utuntu dukeya wenda ushobora kudushingira ari dukeya ariko duhari ahari icyo bashaka kumubwira
nshimiye imana ko avuze ngo ngewe ndebye ku by'iki gihe avuze we ukabyumva ni nayo mpamvu yagiye muri biriya ruhande yo kuvugira abandi batavuze reka avuge iwe ibyo yumva ko abandi ntabwo azi ikiba ari mu mu mutwe urakoze cyane kubera ko rero bimeze gutyo abandi kubera ko tutazi icyo batekereza reka rero kuvuga ngo abenshi kuko abo benshi ntabwo azi uko bangana abenshi ni bangahe icyo tubona cyo ni uko ikiriho ubu ngubu urugo rudashingiye ku rukundo rurasenyuka iza mbaze ntakiri mu badukurikira kuko hano hari ikibazo ese Eh, amazina yanjye ni bruce niko nkaba niga muri faculty ya environmental studies nge na- nari nkeneye ko turebera ku, ku- ku handi hantu sibyo ndumva nge by'ukuri ikibazo kiri mu muco wacu Na- naho silver ko avuga ngo ni ikibazo cya none ariko turebye neza ibi bintu by'imitungo n'imiryango si ibintu bya none ni ibintu byo kuva kera kuri ba sekuru bacu kera baravuga yuko imiryango ibana ni iyinganye ubushobozi none se mu bintu ubushobozi ntabwo hari ubwo rero nicyo kibazo ndi kwibaza ubwo se abakene ntibazubake
wamusubiza ikona ni ukuvuga ngo niba tuvuze ngo u- u- turagendera ku mutungo ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe mfite umutungo runaka nzabana nu- nu- n'undi wenda tu- duhuje njye nshobora kuba mufite ugereranyije ariko nkashaka n'undi nawe uwufite nawe ugereranyije aho ngaho niyo nzira tuzanyuramo kugira ngo abantu bose bagerweho
Ya, nitwa uwamungwa live so ikintu nashakaga kuvuga ndi ku ruhande rwa- ba- rw'abashaka kugaragaza ko umutungo ari ngombwa ndatanga urugero hari nde- ni egizempo mpereye kuri ngewe ku giti cyanjye Ndi- mfite mfite fiyanse tumaranye imyaka irindwi tuziranye dukundana twakundanye ari umunyeshuri muri kaminuza ngiye niga muri segonderi kugeza ubu ngubu urukundo rurahari ariko nta bushobozi dutegura ubukwe bikanga ni gute wavuga ngo nta ngo nta mafaranga nta n'ahantu twahera ndatuje kandi nawe aratuje turahangayitse gushaka akazi buri munsi kubera nta bushobozi Ah,
amusubize ibega
abakoze cyane mugenzi wacu bafite bafite urukundo ariko bumvise ko abivuze neza ko nta- nta kantu bafite ko gukora ubukwe apana ko gukora umu- kubaka umuryango ako gukora ubukwe aho ngaho hazamo ikibazo cy'imyumvire ngo abantu bagiye gushinga umuryango ntiwumva se ko bwa butunzi bukenewe U- iki- ah, ndacyarimo gusobanura hazamo ikibazo cy'imyumvire ubutunzi burakenewe ariko arimo aravuga ngo nta mafaranga dufite yo gukora ubu ubukwe ni ukuvuga ngo we mu kubaka umuryango arimo arabibona muri kontekisi yo gukora ubukwe nihataba ubukwe nta mbese muryango kuri urimo wowe ni imyumvire kuri njyewe ni ikibazo cy'imyumvire ikiganiro cy'ubutaha nzagaruka ndege mu badukurikiye ikibazo cyangwa se igitekerezo nitwa umutoni njye nashakaga gutanga inyunganizi ni ukuvuga ngo niba hari urukundo amafaranga akaba adahari abakora ubukwe cyangwa se bakabana si uko bose baba bafite ubutunzi na mariage koco zirahari niba ufite urukundo ukavuga ati nimbana n'uyu muntu nubwo nta kintu dufite ariko tuzagerageza gukora ibishoboka byose kubera ko hari urukundo tuzafatanya byose tubigereho ariko hagati aho muri mariage kwa cyo uvuze ni imiryango myinshi ntiyemera bareka bavuga ati ba bana bacu dore baranyandanye ikibazo ni iki kuba imiryango itabyemera njye si- ntabwo mbigenderaho cyane kuko imiryango si yo ikubakira burya sibyo ni ukuvuga ngo njye niba nafashe umwanzuro ku giti cyanjye nkaba nkufatanye n'uwo tuzabana it's enough
ikiganiro ejo cy'uyu munsi twakoreye muri kaminuza ya irake aha niho tugisoreje nkabashimira abantu mwese mwemeye kuganira natwe ikiganiro ejo naho ubutaha murakoze mukomeze mugubwe neza
reka dushimire cyane bagenzi bacu maxime na lazare ndetse n'abanyeshuri biga muri kaminuza ya inirak ku kiganiro mpaka kigamije kungurana ibitekerezo bamaze kutugezaho aho baganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti ese mu gihe cyo guhitamo uwo muzabana wakurikiza urukundo cyangwa wakurikiza ubutunzi nawe dukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ukadusangiza igitekerezo cyawe kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri buri jambo nkubwira shushu oh yes riba rinzuye ku mutima ni ukuri amaso yawe abizuba nari kwibera mu butayu nkajya nyareba muri munsi baby baby iya bibindi mubasha kubireba wowe uba warumiwe kuko uragiye ngaho mpobera unyumve unyimariremo eh, numva nanjye nkuze oya ibi mvuga simbitirwa n'inzoga Oh, la, la, ah, ah, ooh, la, la, yeah, kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu gituza cyawe niho nshaka kwibera uburyohe bw'urukundo baby umpa kunyurwa n'uwo ndi undyohereza ubuzima ukurura igisubizo ukurura igisubizo
reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika aho abanyeshuri biga muri kaminuza ya inirak bamaze kutuganirira mu kiganiro mpaka kigamije kungurana ibitekerezo aho bari bafite insanganyamatsiko igira iti ese mu gihe cyo guhitamo uwo muzabana wakurikiza urukundo cyangwa wakurikiza ubutunzi murakomeza kugenda mudusangiza ibitekerezo byanyu bityo reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mwadusangije ku biganiro byatambutse ubushize ni mu kanya
reka mbashimire mwese dukomeje kubana mu kiganiro bibutse ko tugeze muri wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muba mwaratugejejeho reka mu gutangira mbibutse ko mu kiganiro giheruka twagarutse mu kubana kw'abafite ubumuga ndetse n'abatabufite mu kubaka umuryango reka ubutumwa bwa none tubuhere ku bwa fideli twiringiye imana uherereye mu karere ka nyaruguru wavuze ko kuba umuntu mwubakanye afite ubumuga bitababuza kuzuzanya ndetse no kuba urugo nk'urw'ababana nta bumuga bafite naho mfurabahizi avuga ko aherereye i rwamagana yagize ati kuba umuntu ufite ubumuga atabana n'utabufite njye ntekereza ko aba ari imyumvire ikiri hasi kuko muri iki kinyejana ugushaka ni ugushobora ku bw'ibyo rero inama natanga kuri abo bagifite imyumvire ikiri hasi ni ukwishyira mu mwanya wabo akumva bimuri uko byaba bimeze dukomereze ku butumwa bwa mugeni wa Katarine uvuga ko aherereye mu karere ka Gasabi Kagugu we mu gitekerezo cye yagize ati njye ndumva nta kibazo na kimwe kubana n'ufite ubumuga wowe utabufite kuko hanze aha muri ubu buzima hari ingo nyinshi zibanye neza mu munezero ndetse baraniteje imbere ku buryo bugaragara naho kayumba sitarato uherereye i nyarurama aragira ati reka mbanze mbashimire ku bw'icyo kiganiro cyiza naho ku bw'iyo nsanganyamatsiko ngiye nsanga kubana bisaba urukundo hagati y'abifuza kubana ariko kandi ntekereza ko icy'ubumuga kitagakwiye kuba imbarutso yo kutabana nk'uko twabyumvishe mu kiganiro dusoza reka ubutumwa bwa none tuwinire ku bwa habarugira jean claude uherereye i murambi mu karere ka kicukiro we yagize ati kuba ufite ubumuga ntibisobanuye ko udafite ubushobozi bwo